iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu uh, i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira live kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema abanyekongo bakuwe mu byabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru bugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima no kutagira ubuvuzi buhagije mu ndwara zibasiye abatuye izi nkambi harimo indwara ya korera iterwa n'isuku nke ndetse n'izindi zituruka ku mirire mibi mu ntara ya kivu ya ruguru haravugwa abantu barenga miliyoni bamaze gukurwa mu byabo muri teritwari za masisi rucuru na nyiragongo benshi bahunze imirwano imaze hafi imyaka ibiri muri utwo duce ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku bibazo bishingiye ku buzima mu nkambi za burengo na rushagara zose ziri hafi y'umujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru abatumirwa bacu bahagarariye inkambi ebyiri ziri mu ntara ya kivu ya ruguru ku murongo wa telefoni turi kumwe na bwana Theo musekura uyu akaba ayobora impunzi mu nkambi ya rushagara bwana musekura ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika bwana musekura uranyumva bwana Theo musekura uranyumva Theo musekura uranyumva Theo musekura niba utwumva turimo turagerageza kuvugana nawe wiriwe neza mu buhanga bw'ibyuma ngira ngo Theo musekura bongere bagerageze bamuhamagare hanyuma tuze kugaruka uyu akaba ahagarariye impunzi ziri mu nkambi ya rushagara aho ngaho ni muri teritwari ya nyiragongo kandi kuri telefoni turimo no kugerageza gushakisha bwana mahoro faustin uyu ayobora impunzi mu nkambi ya burengo aho ngaho naho ni mu nkengero z'umujyi wa goma mu buhanga bw'ibyuma niba babona turaza kubagezaho reka twongere tugerageze kubashakisha tugaruke mu kanya gato
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia royal
icyo uhora wishimiye Yeah, bati ko icyo uhora ni akanyamuneza iyo nsubije ntirurangira ni nta wundi ni yesu aya mahoro mumbonana ni yesu yanacyo nagushoboza atari yesu ahubwo mbonereho nshima imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwundi we
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mutubabarire mu kanya twari tugize akabazo ka tekinike kugira ngo dushobore kuvugana n'abatumirwa bacu b'uyu munsi nari nababwiye ko turimo kuganira ku kibazo kijyanye n'ubuzima cyugarije zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zakuwe mu byabo zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru ku murongo wa telefoni turi kumwe na bwana teo musekura uyayobora impunzi ziri mu nkambi ya rushagara bwana teo museruka ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
Mm, ikaze ndabumva neza yego natwe Mm, kuko ndi kuri ku murongo namwe ndi ku murongo namwe ndi kubamva neza urakoze cyane teo musekura Ah, twarimo tugerageza no gushakisha bwana mahoro faustin uyu we akaba ahagarariye impunzi ziri mu nkambi ya burengo mu buhanga bw'ibyuma nimubona nibamubona nawe turaza kumwakira ariko bwana teo musekura mbere na mbere gerageza utubwire iyi nkambi ya rushagara iherereye he ku bantu batazi kongo icumbikiye impunzi zingana gute impunzi zihari zaje ziva mu bihe bice
Ah, nje mbagarikiye impunzi hariya muri rushagara hamwe na na kanyarucinya yose hariya mu muri kanyarucinya mu muri teritwari ya nyiragongo hariya impunzi zo mbagarikiye zose ni ibihumbi mirongo itanu na bitandatu
yego ibihumbi mirongo itanu na bitandatu izi mpunzi ziri aho ngaho ni izaturutse he zaje zihunga ziva he teo musekuru uranyumva Ah, teo musekura gerageza ujya ahantu ah, hahu- ha- hacecetse gatoya kugira ngo dushobore kuganira nawe kuko ntabwo turimo kukumva neza ariko reka twakire bwana mahoro Mm, Foro- ikaze ndabumva neza ndi ku- ndi kuri ku murongo namwe ndi ku murongo namwe ndi kubamva neza yego nari nkubajije ah, ese wari uvuze ko iyi nkambi ya rushagara irimo impunzi hafi ibihumbi mirongo itanu na bitandatu aba banyekongo baje muri iyo nkambi baturutse mu du- mu duhe duce bya- batangiye kuhaza ryari teo rushagara uranyumva Ah, teo rushagara mu buhanga bw'ibyuma mwaba mumukuyeho gatoya hanyuma nidushobora kumvikana nawe ah, turaza kuvugana nawe Ah, ariko hagati aho dufite ah, abanyekongo nabo bifuza kugira icyo barimo kuvuga Ah, nako ba- bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kibazo kijyanye ah, n'ubuzima ahanini n'indwara zibasiye impunzi z'abanyekongo bari mu nkambi zitandukanye hirya no hino muri mu ntara ya kivu ya ruguru Ah, kuri telefoni turi kumwe na asiteri kana wiriwe neza
Mwiriwe, uri hehe
ndi Goma.
urigoma twari twifuje kuvugana n'aba bahagarariye impunzi muri izi nkambi ebyiri ariko ikibazo cy'itumanaho kirimo kutugora ariko uri aho ngaho igoma ah, wegereye izo nkambi iyo urebye ibi bibazo ahanini bishingiye ku buzima byugarije abatuye iyo nkambi wowe ku bwawe hari ibyo ubona ese ubona ibyo bibazo biterwa ahanini n'iki
ya ku bwanjye hari ibyo mbona kandi birababaje ku bantu bafise umu- umutima w'ubuntu bari bakwiye kugira icyo bakoze aho ndi negereye ikambi ya kanyaru ya kanyarucinya aha aha mu mujyi wa goma hirigwa abana abamama batwite abafite abana ku mugongo basabiriza ikiboneka cyo leta ntabwo ibitayeho niyo mpamvu ku mugiraneza wese yoba afite umutima w'urukundo yogira icyo afashije we nk'abaturage turagerageza gufasha abo bana kubaha ibibabeshaho uwo munsi cyangwa ako kanya araza kugitanga akavuga ati ndi impunzi mwafashije ariko ibonetse tukabahereza ariko leta ubwayo ntabwo ibitayeho n'aya mashyirahamwe ariko arafasha agerageza kubaha bike bidashemeye ariko ikiboneka cyo abana bo mu mihanda babaye benshi biturutse ku izo mpunzi barondera uko babaho leta rero nigira icyo ikoze n'abagira neza kuko babaye mu buzima bubi ibyo tubona bari mu buzima bubi bubi bushaririye koko
hanyuma twakomeje kuvuga amakuru ajyanye n'indwara zitandukanye zibasiye izi nkambi ziri hafi y'umujyi wa goma aho utuye havugwamo indwara nka korera ndetse n'izindi ndwara zishingiye ahanini ku mirire mibi ibyo bibazo biri mu nkambi nta bwoba buhari ko bishobora no kugera mu mujyi wa goma utuwe n'abaturage benshi aho ngaho mu ntara ya kivu ya ruguru
yeah ubwoba ntibwobura ubwoba ntibwobura kuko iyo umubanyi atewe nawe ni karibu uba uri kurashikirwa koko igiteye n'amakenga gushika niba bafite imiti ikwiye bakaba bafise ubuvuzi bukwiye umujyi wagoma nta nta bwoba bwogize ariko ku bw'iyo mpamvu umuntu ntiyogwara buri kimuvura umuntu ntiyogura amazi agire gute no muri ino minsi nyine izi nkambi ziri mu bibazo by'amazi biraboneka ubwiherero ibintu nk'ibyo zita ku isuku rike bivanye n'uko batitaweho uko kuntu rero leta itari kwiritaho ejo kabiri umujyi wagoma nawe urashikirwa urashikirwa niyo mpamvu dusaba ubufasha ku babishoboye bagire icyo bakoze babagarukireko
hanyuma kuri wowe ubona hari iki gikwiye gukorwa hari abavuga ko icy'ingenzi kuri ubu ngubu cyakabaye ari ugushakira umutekano uduce izi mpunzi zaje zihunga hanyuma ibyo bikaba byakemura bimwe muri ibyo bibazo birimo ikibazo cy'isuku nke ikibazo cy'indwara zitandukanye ariko nanone uwo mutekano nawo kugaruka ntabwo biri hafi
ya ntabwo biri hafi ntabwo biri hafi kandi biranagoye inyishu inyishu ya mbere yo ni ugushakisha umutekano iyo baze bava ku babyumvamo bagasubirayo kuko ngiye kureba kenshi mba ndi mu muhanda ndagenda ndashika hariya ahantu nka buriya buce ni ukuri ndiko ndavuga ati ahantu ugiye maze gushika hariya mu venturo hari amahoro hari amahoro hari amahoro kandi gusumba n'ahari faridese ku bw'iyo mpamvu rero leta ntihitemwo irekere kariya gace emuventura emuventura bakora ibyo bashaka abaturage babona amahoro maze abumva bashaka gusubira iyo baje bava basubireyo ariko bareke kugira gute gatoya faridesi yagiye gusotora emuventura emuventura yagiye gusotora yagiye gusotora faridesi aho umwe wese ahari haba ukubahana basatume haba amasezerano yo kubahana ku babishaka basubira iyo baje bava n'uwo muti jewe mbona radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo yari umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika asiteri akaba aherereye mu mujyi wa goma agerageza nawe kutubwira uko abona ikibazo ahanini kijyanye n'ubuzima mu nkambi zitandukanye zicumbikiye impunzi z'abanyekongo zaje zihunga intambara mu burasirazuba bwa kongo nyinshi ubu zikaba zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye ziri hafi y'umujyi wa goma izo nkambi ziri irimo iya burengo twari twifuje kuvugana n'uhagarariye impunzi muri iyo nkambi bwana mahoro faustin ariko kuri telefoni ye turacyafite ibibazo byo kuvugana nawe ahanini kubera ikibazo cy'itumanaho twari twatumiye kandi na bwana teo musekura uyu akaba ayobora cyangwa se ahagarariye impunzi mu nkambi ya rushagara nayo iri muri teritwari ya nyiragongo bose ntabwo turashobora kubabona ariko hagati aho turaza kugerageza guha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika aho muri hose kugira ngo namwe mutubwire uko mubona iki kibazo ahanini gitera biterwa ah, n'ubucucike ah, bw'impunzi nyinshi hanyuma hakaza kuvamo ikibazo cy'uko abaturage badashobora kubona ubuvuzi bw'ibanze bakeneye cyangwa se kuvurwa indwara zimwe na zimwe ah, ziba zibibasiye ah, ahanini ziterwa n'isuku nke cyangwa se n'imirire mibi mu kanya rero turaza kwakira telefoni z'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino kugira ngo namwe mutubwire icyo mutekereza kuri ibi bibazo impunzi zihura nazo ariko hagati aho hari abatwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook barimo mpamo alan wagize ati iteka mu nkambi umwanda ntiwabura kubera ubucucike n'imibereho mibi kandi n'ubuvuzi ntabwo bwakoroha kubera ubwinshi n'inkunga idahagije ah, izi mpunzi zibona ikindi ah, akavuga ko kongo harimo ikibazo cyo gusahura kandi n'ivangura rikabije Eh, akagira ati erega ziriya nkambi zitwa iz'abanyarwanda ni ndetse wabitaho ahubwo ko baba bumva bahanagurwa ibyo ni ibitekerezo bya mpamo alan ah, hari n'undi watwandikiye aro irangabiye we agira ati nta ntambara uzabona ku isi itagizwemo uruhara ah, n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi uyu nawe ni ibitekerezo bye hagati aho ah, reka dufate akaruhuko gake hanyuma ah, tugaruke twakira nanone ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
It's my failures, but I know I'll get there, yeah. Next the game, yeah, but I'm a different player. Swim with the sharks, but I stay underwater. Maybe it's my snare, they were homemade.
I gotta prove it, yeah. My life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way. Problems sideways, I'm blowing now.
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could not make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga twisegura ku bakunzi b'ijwi ry'amerika kuko ikoranabuhanga ntabwo ririmo kutubanira twari twifuje kuganira ku bibazo by'abanyekongo bakuwe mu byabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru ahanini bugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima no kutagira ubuvuzi buhagize mu ndwara zibasiye abo batuye izi nkambi harimo korera iterwa n'isuku nke ndetse n'izindi zituruka ku mirire mibi ariko kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga abatumirwa bacu twari twifuje ko tuganira nabo aba barimo abayobozi b'impunzi mu nkambi za burengo na rushagara Ah, ikoranabuhanga ntabwo ririmo kutwemera ko twaganira nabo ariko turagenda twakira n'ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika aho bari hirya no hino ku isi reka mfate jean long wiriwe neza
mwiriwe neza Eh, uri hehe
i kigali uri i kigali jalong uri i kigali nk'uko wari ubyumvishije n'uko abatumirwa bacu byatugoye kubabona kubera itumanaho ariko ufite igitekerezo wavuga kuri icyo kibazo ahanini kijyanye n'ibibazo byugarije impunzi birimo ibijyanye n'ubuvuzi wagira icyo ubivugaho ariko nanone ukaba wanatubwira aho ngaho uri byifashe gute amakuru watugezaho n'iki agashya kari aho utuye n'akahe
mbere na mbere ubwo nahera ku kihe nahera kwenda ku kiganiro mwari mwateguye cyangwa nabanza nkababwira amakuru yangaye wacu
aho ibyo ushaka hera ku cyo wumva kikuri ku mutima cy'ibanze
mbere na mbere wenda icyo naheraho reka mvuge ku kijyanye n'ikiganiro mwari mwateguye bigaragara yuko igice kirimo wenda impunzi cyangwa se no mu makambi y'impunzi indwara zo ntabwo zabura kuko biba bisa n'aho amasuka aba ari makeya bitewe n'uko ibikoresho bimwe na bimwe baba babifatanyije se cyangwa n'amazi aba ari makeya ugasanga uburyo bwo kwisukura buba bugoranye cyane ubwo rero ukabona yuko indwara ntabwo zapfa kubura bitewe n'uko abantu baba baramenenganye bakava mu byabo hari wenda nk'urugero nk'abana baba bafite imirire imwe n'imwe baba bafata ugasanga ya mirire ntabwo bashoboye kuyibona nayo ikaba yabateza indwara ugasanga rero ari ibintu biba bitagaragara neza wenda nuko abatumirwa batabashije kuboneka nibwo twari kubabaza ibibazo bisesuye wenda bitewe n'uko bari kuza kutubwira uko babayeho n'uko bigaragara ubwo rero kugira wenda icyo umuntu abivugaho cyane n'ahantu umuntu aba atari cyangwa se atumvishe uko abatumirwa mwatumiye uko babitubwira n'uburyo babayeho ntago byaba ntago umuntu yabona uburyo abivugaho byinshi cyane kuko urumva yuko bisa nk'aho bihabanye bitewe n'uko aribo bakatubwiye ubuzima bo babayemo natwe nicyo twifuzaga ni nayo mpamvu twari twabatumiye kugira ngo badusangize uko ubuzima bwifashe mu nkambi hanyuma n'ibibazo bahura nabyo ariko nk'uko wari ubivuze ikoranabuhanga ntabwo ririmo kudufasha twakomeje kubabura kuri telefoni n'abo dufite n'abo twakira ntidushobore kumvikana nabo ariko uko ni ku ikoranabuhanga rimeze ntawe uburana naryo urakoze cyane jalong ugire umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane uwiteka bitewe urakoze reka dufate bizimungu wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
nanjye mbereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru kivu yawe ni mu karere ka masisi mu karere ka masisi mu karere ka masisi aho ngaho ibintu byifashe gute kugeza ubu
nta n'intambara nta kigenda n'ubwoba gusa
iyo intambara ubu ngubu aho uri iravugwa hehe ni kure yawe bingana gute
njyewe aho mperereye aha ni mu karere ka masisi uretse ko twe ku ruhande rwacu ahantu duherereye bisa nk'aho bitujije ariko ntaho ishize kuko bina impande zose zisa nk'aho zinari kurebana yaba bari ku ruhande rwa leta n'abari ku rundi ruhande ubwo ni agahenge bo ubwabo bihaye batujije mbese basa nk'abari kuruhuka ariko isaha iyo ari yo yose ubwo ujya kumva biratunguye bihise bikubita ariko ubundi hirya mu karere ka rucuro hirya aho bita kanyabayonga niho hari hari imirwano kuri ubu ngubu ariko twe ni kure yacu gusa ko natwe aho turi hose aba ari intambara hanyuma aho wowe uri hagenzurwa n'andi ubu ngubu
twe aho turi turi mu maboko ya emu makumyabiri na gatatu nibo bahagenzura ariko ubundi impande yaho hakikije iyo mitwe yindi barwanya isaha iyo ari yo yose ujya kumva birabombozanye hasi ubwo hakabamo impfu z'abantu nibwo buzima tubayeho
hanyuma wari uvuze ko utuye masisi kandi bamwe mu bayobozi b'inkambi za burengo na rushagara twifuzaga kuganira nabo bamwe mu bari muri izo nkambi bagiye bahunga teritwari za masisi na rucuru wowe hari abavandimwe bawe bashobora kuba bari muri izi nkambi
yego birashoboka ko baba bariyo kuko urebye ubundi no muri masisi no muri iki gice nyine mu burasirazuba bwa kongo urebye buri wese usanga ubuzima abayeho usanga buri wese asa nk'aho ari impunzi uretse gusa ku mikoro abantu baba bafite gatandukanye bamwe baba bishoboye nibo bahaguruka bakagenda bakagiye kure nk'izo mu nkambi ubwo rero nyine ba rubanda rugufi wawundi uri kubona iyo aragera iyo ngiyo nta buzima ari bubone ako nitwe dukomeza kuba aho ngaho hano ari intambara twihishahisha aho bibaye bibi tuhapfa tukajya ahandi ngo n'abageze iyo ngiyo mu makambi bafite n'ikibazo kibayo nyine iyo bazaniye izo mfashanyo usanga abantu bamwe ku ruhande rumwe ari bo bikubira usanga baramye barahura n'ibibazo by'inzara abandi kurwara ntibiteho umwanda wo rero ubwo ugasanga korera nyine yahatunguye mbese ugasanga nawe waba uri hahandi intambara iraho kugira ngo byibura wenda ugende uhungire mu izo nkambi watekereza ubuzima babayeho bigatuma ugumaho mu karere k'iwanyu akaba ari ukomeza gushakira ubuzima wibaza ko bamwe mu baturage bahitamo kudahunga kubera ibyo bibazo bumva biri mu nkambi
yego ni ibyo ngibyo kuko ubundi ino turi naho usanga nyine kuba ino naho ubwo usanga ari urupfu ariko ubundi naho wanareba kugira ngo uve hano uhaguruke urugendo rwo kukugeza iyo ngiyo udafite amikoro ukaba utabasha kugerayo bigatuma umuntu akomeza kwihambira hahantu ari
bizimungu jean claude ndagushimiye cyane tuvuganye uri masisi ugira umunsi mwiza
yego namwe mugire umunsi mwiza kandi turabakunda cyane urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi nk'uko nari nabibabwiye twari twifuje ko tuganira na bamwe mu bayobozi bahagarariye impunzi mu nkambi za burengo na rushagara ahanini ku bibazo abahungiye muri izo nkambi bahura nabyo birimo ibibazo bijyanye n'ubuzima no kutagira ubuvuzi buhagije ibyo bikaviramo benshi kurwara indwara zitandukanye zirimo korera iterwa ahanini n'isuku nke ndetse n'izindi ndwara zituruka ku mirire mibi ariko kubera itumanaho ntabwo twashoboye kuvugana n'abo batumirwa bacu ariko kuri telefoni turimo turagerageza kuvugana na bamwe mu bantu bari mu nkambi cyangwa se begereye izo nkambi ku murongo wa telefoni turi kumwe na liberata rubumba wiriwe neza liberata uranyumva madamu liberata uranyumva uranyumva madamu liberata uh, madamu liberata nawe uh, ndibaza uranyumva madamu liberata uh, dushobora kuba dufite ikibazo n'itumanaho mu gihugu cya kongo madamu liberata nawe bari bambwiye ko ari muri zimwe muri izo nkambi ariko kubera ikibazo cy'itumanaho nawe ntabwo turimo kumwumva neza nsabe mu buhanga bw'ibyuma bongere bagerageze kumuhamagara turebe ko bikunda hanyuma tugaruke mu kanya gato twongera kwakira abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika reka dufate akaruhuko gatoya
kurushaho kunyigisha niko nanjye nyine
wanna feed you shakasa impa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho ntakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye ni n'umwe wankunda wamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga na twisegura ku bakunzi b'ijwi ry'amerika kubera ibibazo by'itumanaho dukomeje guhura nabyo ahanini kubera telefoni zo muri congo turimo kugerageza kuvugana n'abakunzi bacu ndetse n'abatumirwa bacu ariko ikoranabuhanga rikanga ibyo twifuzaga kuganiraho ni ahanini ni ibibazo abanyekongo bakuwe mu byabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru bahura nabyo ahanini ahanini bishingiye ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imirire mibi kuri telefoni ndi kumwe na liberata uyu akaba ari mu nkambi ya kanyarucinya madamu liberata uranyumva
ndakumva neza uriwe neza uri hehe
ubu ngubu ndi ahantu bitwa bita igiheru nane ahagana iyo kanyarucinya haruguru tu mu mu mu teritware ya nyiragongo Mm, u- hareshya gute uvuye igoma
Ah, mvuye igoma oya njyewe narirutse mvuye rucuru oya ndavuga kuva igoma kugera i Karu- kanyarucinya bifata igihe kingana iki mu modoka ni hafi ibirometero ni hafi na- n'uyu munsi nahageze ni umunsi gusa aho ndi giheru Eh, nibwo ukigera mu nkambi
jewe mpagambaga ino kuva kera naje mu kwezi kwa cumi kwa cumi ku mwaka ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni ukuvuga ko uhamaze ah, hafi imyaka ibiri
imyaka ibiri ya gatatu kwa gatatu ngo turi turi- turi kujamo kabisa urimo kujya mu mwaka wa gatatu rero twari twifuje ahanini ah, kuganira ku bibazo byibasiye impunzi zagiye zikurwa mu byabo ah, nawe uri muri izo mpunzi ah, ahanini twibanda ku bibazo bijyanye n'ubuzima muri rusange gerageza uduhe ishusho y'uko ubuzima bwifashe ku mpunzi aho ngaho muri iyo nkambi murimo ya kanyarucinya
Ah, ubuzima ntabwo ari bwiza cyane kuko impunzi ziratesetse rwose nubwo wabona ibiryo ibyo ari byo byose ariko ukabura ahantu ho kuja mu musarani birakomeye hari imisarani yagiye amaze kuja iruzura ikuzura ikuzura impunzi zisa- zigatangira kuja zaza mu ishyamba kandi nabwo ntabwo ari byiza antuka ubuzima bw'impunzi mu nkambi gukurikirana n'ima- n'imi- n'imisarani ni bubi cyane na turi gutinya n'indwara ya korera ishobora kudufata kubera yuko nta misarani ibyo byose ni ingorane tujya duhura nazo hano mu nkambi zacu zo turimo Mm, hanyuma madamu liberata ah, ku- duhe- duhere kuri icyo kibazo ah, cyo kubura ubwiherero cyangwa se ubwiherero eh, bugeraho bukuzura abantu bagahitamo kujya mu mashyamba ninde uba usanzwe ukwiye kwita ku bibazo nk'ibyo
ibibazo nk'ibyo ngibyo uwa mbere ni twe tuvuga ngo ni umusarani njyewe ndi kuvuga kugira ngo bagenzi banjye bumve yego ndabyumva noneho kuvuga ndabyumva mu eh, kwe- iwacu twe tuvuga yuko ari umusarani Ah, bihanzwe kwanza ni guverinoma yacu ariko n'abafasha kubera igira ah, abafasha amaonje ziza zisaidiya guverinoma nabo duhora tubabwira bihangane bareba ukuntu baritanze kutu- kugira ngo batwakire badusaidiye baritanze ba- bataruha bagumirize badusaidiye vurema batwubakira imisarani nzi yuko uruhare rwa mbere ari urwa guverinoma ariko guverinoma akaba afite ama ONG agomba kumushyigikira kumusayidira
hanyuma iyo nkambi ya kanyurukinya irimo impunzi zingana gute
ntabwo numenya impunzi ziri mu nkambi ya kanyarukinya ariko mu nkambi zose tugiye kugira miliyoni irindwi z'impunzi
aho ni mu ntara ya kivu ya ruguru kivu y'epfo ndetse nawe ituringira ngo ubikomatanyije hamwe byose
oya ni kivu yacu yo yo- ya noru sidi ki- noru kivu kivu yo haruguru udashyizeho ituri udashizeho ituri
ngo izo mpunzi zose zikaba zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye aho ngaho muri kivu ya ruguru
ndiyo ingambi ni nyinshi ziratandukanye Eh, ni ingam- ingambi ni nyinshi ariko tugasanga twese tugiye kuzagira ibibazo bimwe by'imisarani aho batwubakiye imisarani nta yindi bari bubaka
Eh, hanyuma wari ukomoje kuri icyo kibazo cy'isuku nke ahanini ah, kenshi usanga itera indwara zirimo na koro- korera ariko hari n'abandi twagiye tuvugana bakatubwira ko hari n'izindi ndwara ahanini ah, ziterwa n'imirire mibi izi ngizi ngo kenshi ugasanga zugarije abana bakiri bato ah, ugasanga benshi barapfa batagejeje imyaka itanu icyo kibazo cyo kimeze gute aho ngaho
ikibazo kirahari ikibazo kirahari kuko cyane cyane kuri twe abagore abagore nitwe dufite ikibazo cyinshi cyane za ndwara amamaradi sekisiyolema taransimisi iyesite za ndwara z- z'abagore bafata iyo bicaye ahantu habi bakabona za infection ko icyo kibazo ni kinini ku itwe iyi ngo n'abana kurya nabi bakarwara bwaki bageze aho bagapfa ibyo zose ni ingorane zo dufite ni ingorane zo duhuye nazo ariko ngira nzi duhora tubwira gavumenti tugagira ngo nabo barumva kubera bafite amatwi baratwumva twizeye yuko ikibazo kizakemurwa mu minsi idatinze kubera tumaze kuvuga kenshi cyane Mm, hanyuma kuri zi- zimwe kuri izo ndwara wari uvuze hari indwara zibasira abagore ah, iyo mu- mugerageje kwivuza ese mufite abaganga bahagije
Eh, dufite amasantire de sante iyo wumvishe warwaye ujya kwa muganga bakakuvura kandi bakakuvura ku busa iyo uri impunzi ufite ibyangombwa byose
madame liberata gerageza ugume ku murongo wa telefoni ah, nihagira abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza ah, ahanini ku buzima mu nkambi wa- wamfasha ukagerageza kubasubiza kuko abatumirwa twari twatumiye ntabwo twashoboye kubabona kubera itumanaho Ah, umbabariye wa- wa- wa- wa- wa- twaba turi kumwe hanyuma tukakira bimwe mu bibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika hanyuma ukaba wasubiza bimwe mu bibazo wenda bibaza bijyanye n'ubuzima aho mu nkambi guma kuri telefoni
ingo ndaguma kuri telefone ariko nasabaga nabo bari kutwumva bamenye ko dufite turi mu kababaro nabo nibo bagira icyo bakora nabo baze urakoze cyane reka twakire pacifique wiriwe neza
yego uri hehe
narereye mu rwanda Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe
ese ikintu nabaza madamu Mm.
nta buvugizi yaba yarakoze ngo nibura ngo bamuhe inyunganizi y'ukuntu ikibazo cyakemuka
urakoze cyane reka dusabe madamu liberata agusubize madamu liberata uyu aribaza ah, ese hari ubuvugizi mu- mu- mukora kugira ngo ibyo bibazo bibugarije bibe byabonerwa umuti ah, cyangwa se bigere kuri abo bashinzwe gufata ibyemezo kugira ngo ah, babashakire ibisubizo ku bibazo mufite
ubuvugizi turabukora icyo cyatumye mbere aho ngaho nakubwiye yuko gavumenti turayibwira iratwumva kandi twizeye wenda yuko mu minsi itari ita- itari myinshi ishobora kureba ukuntu twayokemura icyo kibazo nabivuze mbere Mm, wabivuze ah, kandi ni byiza ku- kubishimangira ariko gerageza uduhe ishusho y'ubuzima mu nkambi ku muntu utamenyereye inkambi cyane cyane inkambi nk'izo ziri aho ngaho mu burasirazuba za- bwa kongo ah, zuzuye cyane zirimo abantu benshi ah, nk'umuntu uba muri iyo nkambi ubuzima bwe ku munsi buba bu- bu- bumeze gute umunsi utangira ute urangira ryari urangira gute
icyo nakubwira yanjye kukubwira icyo umuntu yaba ari imbu- yaba ari impunzi aho ari hose uyu uyu muntu yaba ari impunzi avuye mu bi- mu bye akaja ahandi akaja kuba impunzi nta buzima bwiza bwagiraga kubera ubuzima bwa mbere ni ibitekerezo ubuzima bwa mbere ni ugutekereza iyo wavuye ibyanje byasigaye ute Eh, ibyanje byasigaye bimeze ubu- bime- bimeze ute naho ubundi impunzi na impunzi nta n'impunzi hose hiri pe impunzi nta n'impunzi ariko kireka yuko degere zirarushana mu gitondo tura- turabyuka tukakondora twa tuzu twacu tw'amabashe tukakondora hari abo- abantu bafite um, ah, imirimo mike mike ngiyo gukora mu mi- mu maba- mu- mu- muri utwo tuma- amaveni abo kuja kurindiraho amazi kugira ngo tuvome amazi meza abantu batarukana amazi buri muntu akaja mu murimo gwe mu murimo gwe abandi bakava aho ngaho nkatwe b'abagore b'abategarugori tukajya gushaka ibyo abana bararya kugira ngo guca udukwi twa dukwi twataha tukagurisha twagurisha tukabona ibyo abana bararya bararya ariko hari amaorganizasiyo bari kudusayidiya hari abarokuri bari kujya barabona udufaranga duke duke yabona twa dufaranga akabona ukuntu ko aracuruza kugira ngo atakwija mu ishamba kuza gushaka inkwi cyangwa iki agacuruza yicaye aha- aha- aha- ahantu hamwe kugira ngo ubuzima bugende buraje gahoro gahoro nayo yabaye impunzi impunzi nta n'impunzi hose hiri n'iri burayi nta n'impunzi du Mm. impunzi ni impunzi ibibazo benshi bahura nabyo ni bimwe Ah, wari ukomoje ku kibazo cyo gutekereza cyane ah, ibyo wasize abo wasize Ah, kenshi na kenshi ah, zimwe mu ndwara usanga ah, impunzi zihura nazo nabyo ahanini bijyanye n'imitekerereze n'ihungabana cyangwa se indwara zijyanye ah, n'uburwayi bwo mu mutwe icyo kibazo cyo aho ngaho muri iyo nkambi kimeze gute
Mm. dufite abo bantu badufasha amahoni bidufasha hari amahonije zifite abantu bita abasikologe babandi bo ku- ku- ah, kuganira n'abantu bafite ibitekerezo byinshi baza baza bakaganira n'abantu gahoro gahoro kugira ngo ba bantu bagende no- amenye yuko ari impunzi noneho ndi impunzi ariko maisha amaisha gari- maisha inaendelea nubwo ndi impunzi ntabwo ndapfa amaisha agana aracyahari ngomba kubaho ngomba kwihangana habayeho abantu bajya baratwigisha kutuvugurura mbega kutuvuguruza bakavugurura abagore bakavuguruza abagabo bafite ibitekerezo byinshi bakabigisha ke ugomba kubaho nubwo uri impunzi ihangane nta buri kintu kiraza kandi kigashira intambara turimo nayo tuzi yuko umunsi umwe izashira uza- tuzataha dusubire mu byacu Mm. hanyuma se madama ah, iyo urebye nk'indwara ziza ku isonga wigeze kuvuga kolera wigeze kuvuga indwara zifata abari n'abategarugori wigeze kuvuga indwara zifata abana zijyanye n'imirire mibi hari hajemo icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'agahi- n'agahinda gakabije iyo urebye nk'iz'ingenzi zibasiye cyane impunzi aho ngaho ni nk'izihe
Ah, ntabwo numvise neza i- i- i- i- indwara ziza ku isonga mu zibasiye impunzi aho ngaho muri iyo nkambi
Mm. indwara zirahari kandi agahinda n'abatari impunzi barakagira kubera ingorane ni nyinshi mu bantu ingorane ni mbi- ni nyinshi mu bantu abantu baratekereza tenzi impunzi yatashe ikava mu bya- mu bya- mu- mu bintu byayo turatekereza ariko tukagira abo bantu batuvugurura bamwe bamwe tufite amakanisa tukajya kumva izi- iri jambo ry'imana naryo rikatuvugurura ye kugira ngo twumve neza twihangane tubeho twihanganye tumenye yuko umunsi umwe tuzasubira iwacu tugire icyizere nta niko tubaho tuka bugaca kandi bukongera bugaca mbese
reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika wifuza kugira ibyo akubaza sejesi asaba umutima urimo uranyumva uri hehe sejesi uri hehe uri ahantu hasakuza cyane ntabwo turimo kukumva ah, utubabarire Ah, sejesi ari ahantu hari urusaku rwinshi ntabwo turimo kumwumva neza ariko ah, madama yari arimo kudufasha kugira ngo uyu ni madamu liberata uri mu nkambi ya kanyarucinya ah, urimo kudufasha mu cyimbo cy'abandi batumirwa twari twifuje ko tuba turi kumwe ariko kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga ntitwashobora ah, kubabona Ah, madama liberata iyo urebye ah, ubuzima ukareba uko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo cyifashe mubona amaherezo y'impunzi ziri muri izo nkambi ari ayahe icyizere cyanyu cyo gusubira mu byanyu murabona kingana gute
amaherezo yacu kugira ngo intambara ishire dusubire iwacu icyo twe dushaka gusa nta kindi kandi twashakaga yuko gavumenti yacu yakora uko ish- uko ishoboye kose kugira ngo izi ntambara zishire icyo twifuza nta kindi hanyuma aho ngaho mu nkambi ya Karuci- ya kanyarucinya impunzi zahahungiye zo zituruka mu du- mu tuhe duce tw'igihugu
henshi hari imbunzi zavuye muri ikibumba ibuhumba ni muri iyo teritwari nyine ya nyiragongo zavuye i rucuru rucuru santire zavuye kuri bunagana i rugari igisigari n'izindi mpunzi ziherutse kuza zivuye i masisi ziri kuza ziriyongera kubera intambara inda kugende intambara iri kugendera iraba nyinshi n'impunzi nazo zikiyongera zikaba kandi nyinshi
hanyuma se nk'uko bivuga ko intambara ikomeza igenda iba nyinshi ah, icyo gihe nanone icyo cyizere nakubazaga kirasa nk'aho kigenda kiyoyoka kuri mwebwe mwifuzaga ko irangira mugasubira mu byanyu
icyizere kinarahari arega tuzi yuko imana ituzi kandi yokora ibyawo no mu kanya uko ishaka nicyo cyizere dufite nta kindi mugikura kuki icyo cyizere
twewe Mm,
icyizere cyacu ni imana yacu nta kindi mm,
ni imana yacu mm, uri kureba mm.
uri kureba ya ntambara yari muri ibihumbi bibiri cumi na kabiri yego
uzi ukuntu ko yasize Ya- ukuntu ko yashize ndabyibuka
ni imana yo yonyine ntiwabibonye Mm. ariko haba n'ubundi twizera yuko imana izakora uko ishoboye tuzasubira iwacu icyo gihe habayeho igitutu cy'amahanga ndetse n'amahanga kuza muri kongo gufasha leta kurwanya umutwe wa maku- wa emu makumyabiri na gatatu wari umaze no kwigarurira umujyi wa goma ayo mahanga na n'ubu menshi ari muri kongo afatanyije na leta Ah, wibaza ko azashobora kugera ku byo ku- ku- ku- ku nsinzi cyangwa se ku byo bashoboye kugeraho mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri
nicyo cyizere dufite kuva ayo mahanga yari kuza nyine nicyo cyizere dufite tuzi yuko baziyunga hamwe na guverinoma yacu intambara igashira
madamu liberata guma kuri telefoni mm, an- indi minota mikeya reka mfate nduwimana inosa Ah, wiriwe neza
yego mwiriwe uri hehe
ngaha mu bucumbura mu burundi mu kanyosha ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, ni ikibazo n'igitekerezo ego twumvise ko izo mpunzi bazimuriye ahandi Eh, kandi ko baguma bafatwa n'indwara zitandukanye ntako bofata none izo mpunzi aho aho abazi nk'iwabo hashisere ika- ikabatahukana ikaba- ikabasubiza iyo baje bava hama nkasaba Ah, ah, Nu- nduwimana bure- Ndu- nduwimana buretse gato ah, impamvu batabasubiza aho baje bava ni uko aho bava hakomeje imirwano kugeza ubu ngubu
E, egome naho hakomeje imirwano hariho n'ikindi cya kabiri bavuze yuko k'indwara z'ibyaduka n'izindi zibarembeje Eh, re- leta y'icyo nifate croix rouge a- abo baganga bashireho abaganga kugira babakurikirane baze barabavura babahe n'imiti kuko urabona ahantu ha- hakoraniye abantu benshi nta suku uhasanga abantu na cyangwa n'abana baguma bagwaragurika baze barabaha hafi babaha n'amazi kandi bongera babakurikirana babaha n'imiti hama iyo mirwano nayo barindire ihere canke leta y'ico gihugu baje mu biganiro nabo nizo nyeshamba barako botorera imiti umuti ico kibazo ma turabe k'amahoro yoboneka kandi nano ko hariyo ni- ni- n'intumwa nyinshi ziriko ziragarukana amahoro muri ico gihugu Eh, boraba nyene bakumvikana nk'ivyo bapfa kuko urabona abantu ba- batera ba- bahatikirira ibintu bitera vyononekara eh, kandi urabona n'indwara z'ivyaduka zitera zigwira Eh, twosaba rero ko baba hafi bakaza barabaha ni- n'utwo kurya babakurikirana Eh, ico nico kibazo n'iciyumviro nari nifise akanya iyo mirwano itaracureka urakoze cyane ah, inosa mu gihugu cy'u burundi Ah, madamu liberata ah, byinshi inosa yavuze ni ibitekerezo ah, hari icyo wumva wasubiza kuri ibyo bitekerezo bye
ngira ngo ibitekerezo bye ntabwo ari bibi kandi nakubwiye ko niba ari abaganga turabafite kubera abarwayi baja kwifuza seyiseri irahari emusefu irahari n'abandi n'abandi benshi barahari baja ba- ba apuya bagahereza ba- bakahereza imiti ayo masantere de sante kugira ngo impunzi zizaje kwivuza ibindi byo yavuze numvise avuze biba ari iby'abantu kwicara ntibyari ibyo njyewe ntabwo bindeba njyewe ndi impunzi ndicaye ndi yuko gavumenti yacu iri gukora akazi kugira ngo tuzasubire iwacu kandi twizeye n'imana yacu izadufasha Ah, hanyuma mu gusoza kugira ngo nkureke ukomeze imirimo yawe madamu liberata nagushimira ku bw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire ah, kubera ko abatumirwa bacu tutashoboye kubabona Ah, ugize amahirwe yo kuvugana ah, na bamwe mu bategetsi bafata ibyemezo haba ku ruhande rwa leta haba ku ruhande rw'izo nyeshyamba zirwana na leta ndetse no ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga mu izina ry'impunzi ah, bagenzi bawe ubutumwa wabagezaho ni ubuhe n'iki wabasaba
Mm, urakoze abo bose mbora mbabona mbora ntanga mesaje yanjye kandi ndavuga ngo umugore w'impunzi ndabivuga buri munsi hari impuzamahanga mberutse nayirobi mberutse i burundi mberutse abakuru b'ibihugu ndababona ahangaha icyo nabasabaga ni kugira ko bareba ukunze intambara nibo bazi ukunze uko iyi ntambara izashira nibo bazi niba bazakore niba bazafata icyemezo ki kugira ngo intambara ishire icyo nabasabaga gusa intambara iratinze rwose Ah, turi mu mwaka wa gatatu turi kwi- twi- kuva twamara kwiruka bagira ukunze uko bashoboye gushoboka kose kugira ngo intambara ishire katwe nd'impunzi dusubire iwacu dusubire mu byacu
urakoze cyane madame liberata ndizera ko ubutu- ubwo butumwa nk'uko ubivuze umaze kubi- kubugeza ku bantu benshi kandi ni ubutumwa nibaza ko usangiye n'impunzi nyinshi Ah, tugushimire cyane kandi ku bw'akanya watuboneye kugira ngo udufashe gusobanura uko ibintu byifashe mu nkambi zitandukanye aho ngaho mu burasirazuba bwa kongo wakoze cyane
nanjye ndabashimiye cyane urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ah, ni naho dusoreje ikiganiro muri sanga cya none dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wadufashije kwegeranya aya iki kiganiro ariko nanone twisegura ku bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi ah, kuko abatumirwa twifuzaga kuganira nabo muri iki kiganiro cyarebaga hanini ibibazo bijyanye n'ubuzima mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo mu burasirazuba bwa kongo tutashoboye kubabona kubera itumanaho ubwo rero tubisabiye imbabazi ubwo tubararike ibindi biganiro byacu mu kanya isaa moya n'igice tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Hori, horere mama Hora, mwiza wanje Hora, guhenda hende Ndaguzerire irenga Hora, se nshuti yanje Hora, gashitse k'Imana Yakumpa irakubona Uri naso naso wanyu Hora nzokujana iwacu Uri naso naso wanyu Hora nzokujana iwacu Hora se mwiza wanje Hora se nshuti yanje Hora nkima y'umugamba Yikima ntibatere Hora kanyana k'iburundi Kikina bagacura Hora kanyana k'iburundi Kikina bagacura Hora se mwiza wanjye
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byayiranze